turashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku ari kigali no kuri fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda ni kuri voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icenda i kisoro ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe kuva abarwanyi ba m mirongo ibiri na gatatu bigarurira igisagara ca bukavu kiri mu buseruko bwa kongo uburundi buvuga ko bumaze kwakira impunzi ziva muri ico gihugu zirenga ibihumbi icumi hano nta mazi ahari nta kazu ka sugumwe gahari ni ukuvuga turi mu bibazo ibibazo birenze muri buno buzima ni nk'uko tukiri mu yindi ntambara hapa hatuna nafasi ya kulala kwanza hano ntaho kurara hahari turara hanze uyu ni umwe mu banyagihugu ba kongo bahunze baciye ku ruhande rw'intara ya cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'uburundi muri irya nino ku isi tubafitiye ishiramwe mpuzamakungu onu rikeneye byihuta amadolari miliyari zitandatu y'amerika yo guhangana n'ishano ry'inzara yugarije sudani turabigaruka ko handi hato afurika y'epfo nayo ishobora guha irani n'uburusiya isoko ryo kwagura inguvu za nucleaire idonido ni mukanyisase musanzwe cyangwa ikaze nongere ndabahe bwakeye n'ikaze mu makuru yo muri kino gitondo nari ndabiciye ku masonga mu kanya nk'itangura ishiramwe mpuzamakungu onu risaba ibihugu birigize n'abagira neza amadolari miliyari zitandatu yo guhangana n'ishano ry'inzara yugarije sudani ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu thomas kamirindi umuyobozi wa pam ishami rya loni ryita ku biribwa sindi makena yabwiye abadiplomate bari buzuye icyumba cy'inama i Geneve mu busuwisi ati uyu munsi sudani niyo ya mbere ifite inzara mbi cyane kurusha ahandi hose ku isi mugenzi we ushinzwe urwego rw'ubutabazi bwihutirwa rwa loni tom fletcher nawe yunzemo ati ni ishyano rwose ridasanzwe rirasaba rero n'igisubizo kidasanzwe abaturage ba sudani miliyoni makumyabiri n'esheshatu bugarijwe n'icyorezo cy'inzara itarabaho kubera intambara irimo iyogoza igihugu cyabo kuva mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu barimo abari imbere mu gihugu n'abahungiye mu bihugu by'abaturanyi nka repubulika ya santarafurika chad misiri etiyopiya libiya sudani y'epfo na uganda umukuru wa hcr filipo grandi we yasobanuye ko inkunga loni isaba ari ibyankenerwa by'ibanze bya buri munsi yongeyeho ko bamwe bashobora gukeka ko iyi nkunga y'amadolari miliyari esheshatu yaba ihanitse cyane ati nyamara nta nubwo ageze ku idolari rimwe ku munsi kuri buri muntu umwe muri aba dutabariza thomas kamirindi urakoze tuve muri sudani tuja muri uganda aho umunyepolitike kiza besige aza imbere mu atavuganwe n'ubutegetsi yaraye yinjiye ibitaro inyuma y'uko akomeje kurembera mu ibohero yari apfungiwemwo mu ndwi iheze yari yatanguye yegeregere yo kwisonzesha ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu geoffrey mutagoma ifungwa n'iburanishwa ry'uyu munyapolitiki umaze igihe kirekire anenga kandi ahanganye na perezida yoweri museveni ya uganda ryateye abaturage kurakarira ubutegetsi mu buryo bukomeye abasaba ko yarekurwa bakomeje kwiyongera undi munyapolitiki wahatanye na museveni mu matora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe bobi wine wahoze ari umuhanzi nyuma yo kumusura mu bitaro yavuze ko besigye yaba ari hafi gupfa umugore wa besigye w'inibiyanyima yavuze ko ubwo bageragezaga kumwegura ku gitanda cye yahise yitura hasi kubera intege nke nawe ashimangira ko ashobora gupfa abunganira besigye mu mategeko bavuga ko yashimuswe ari mu ruzinduko mu gihugu cya kenya mu kwezi kwa cumi na kumwe agasubizwa muri uganda ku gahato yahise ashyikirizwa urukiko rwa gisirikare rumurega ibyaha byinshi birimo gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko francis mwijuke umudepite uri ku ruhande rwa besigye yaraye atangaje ku rubuga mpuzambaga x ko uyu munyapolitiki yazanywe mu bitaro by'ahitwa bugorobi mu murwa mukuru kampala arinzwe bikomeye n'abashinzwe umutekano acungwa mu kagari k'abarwayi minisitiri w'itangazamakuru muri uganda chris baryomunsi yaraye atangaje ku rubuga mpuzambaga rwa x ko barimo kwiga uko yakurwa mu rukiko rwa gisirikare akaburanishwa n'urukiko rwa gisivili mu kwezi gushize urukiko rw'ikirenga rwa uganda rwari rwategetse ko ataburanishwa n'urukiko rwa gisirikare rwemeza ko binyuranye n'itegeko nshinga ry'igihugu Geoffrey Mutagoma urakoze ucudutwara muri Afurika y'Epfo aho ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka buvuga ko ico gihugu gishobora kwisunga Uburusiya na Irani mu kwagura inguvu za nucleaire mu gutanga umuyaga nkuba ku banyagihugu.
afurika y'epfo nicyo gihugu rukumbi ku mugabane wa afurika gifite ikigo cy'umuriro w'amashanyarazi akoresha ingufu za nukiliyeri ahitwa coburg mu mujyi wa cape town irateganya kongeraho megawati ibihumbi bibiri na magana atanu kugira ngo ihangane n'ibura ry'umuriro w'amashanyarazi mu bice bimwe na bimwe uyu mugambi uri mu rwego rwo kuzahura ubukungu bukomeje kugenda buhungabana no kugabanya ibyuka bihumanya ikirere minisitiri w'umutungo kamere amabuye y'agaciro na peteroli gwede mantashe avuga ko igihugu cye kidashobora gusohora itangazo ritanga isoko ngo bakumire irani cyangwa uburusiya yabwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters ko bazafata igihugu icyo ari cyo cyose bumvikanye kuri uwo mushinga abasesengura politiki baravuga ko biramutse bigenze bityo byakongera umwuka mubi hagati ya afurika y'epfo na leta zunze ubumwe za amerika bikaba byadindiza isinywa ry'amasezerano y'ubwo bufatanye mu bya nukiliyeri afurika y'epfo iri mu mboni za leta zunze ubumwe za amerika nyuma y'uko perezida donald trump atanze itegeko ryo guhagarika imfashanyo amerika yahaga icyo gihugu mu bindi iryo tegeko teka ryavuze bidatangiwe ibimenyetso harimo ko afurika y'epfo yaba irimo gutsura umubano wayo na irani ibiro bya perezida cyril ramaphosa wa afurika y'epfo byatangaje ko icyo gihugu na irani nta mubano wihariye bifitanye mu birebana n'ikoranabuhanga rya nukiliyeri umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika ntacyo yatangaje ku byerekeye kuba irani cyangwa uburusiya byakorana na afurika y'epfo guteza imbere ingufu zituruka kuri nukiliyeri
ejo rya amerika turacabandanya n'amakuru agezweho ijya nino ku isi aha muri amerika haraye hahimbajwe umunsi mukuru w'abaperezida bayo wari umunsi w'ikiruhuko ku rwego rw'igihugu ibindi ku vy'uno munsi na thomas kamirindi uyu munsi mukuru uba ku wa mbere wa gatatu w'ukwa kabiri ukwezi kw'amavuko y'abaperezida babiri abanyamerika bemeza ko ari bo bihangange kurusha abandi bose babategetse uwa mbere ni george washington yavutse ku itariki ya makumyabiri na kabiri y'ukwa kabiri igihumbi magana arindwi na mirongo itatu na kabiri niwe wari umugaba mukuru w'abanyamerika mu ntambara y'ubwigenge bwabo yaje kuba perezida wa mbere wa leta zunze ubumwe za amerika kuva mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda kugera mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na karindwi bamwita umwe mu babyeyi b'igihugu uwa kabiri ni abraham lincoln yavutse ku itariki ya cumi na kabiri y'ukwa kabiri igihumbi magana umunani n'icyenda yayoboye leta zunze ubumwe za amerika kuva mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na rimwe kugera mu gihumbi magana umunani na mirongo itandatu na gatanu ubwo igihugu cyari mu ntambara yisubiranamo ry'abaturage bacyo yarayitsinze atuma kidacikamo kabiri inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu congress yashyizeho uyu munsi mukuru wa baperezida mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu n'umunani iwita umunsi mukuru w'ivuka rya washington ariko muri rusange wahariwe abayoboye n'abayobora leta zunze ubumwe za amerika bose
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ayo makuru yose agezweho ijya nino ku isi muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini bya afurika igice cacu ca kabiri cano makuru kigiye gushimikira ku mutekano wa repubulika ya demokarasi ya kongo kuva abarwanyi ba M23 barwanya ubutegetsi bw'ico gihugu bigarurira igisagara ca bukavu kiri mu buseruko bwa kongo mu mpera z'indwi heze uburundi buvuga ko bumaze kwakira impunzi ziva muri ico gihugu zirenga ibihumbi cumi abenshi muri aba bashikiye mu ntara yacu ibitoke ibindi kuri no nkuru turabibaza umenyesha amakuru wacu kigali mu rwanda desire hatunga imana izo mpunzi zo muri kongo ziriko zirahungira i burundi ku bwinshi kuva ku wa gatandatu no ku cyumweru muri kino gihe bari muri komine buganda mu mazone ya ndava na ruhagarika bene muri komine rugombo mu mazone ya mparambo muri karitsiye ya rukana ya mbere ya kabiri ya gatatu n'iya kane kareme bizoza buramatari w'intara ya cibitoke mu burengero bw'uburundi intara ihana urubibe n'intara ya kivu yo mu manuko muri kongo avuga ko abo bahunga bavuye ahitwa kamanyora katogota ruvungi sange na rubirizi yabwiye itangazamakuru kuri uno wa mbere ko kubakira byabagoye cyane kuko batari biteze ko abantu bangana uko bahunga mu minsi itarenze ibiri byari byateganijwe ko tubegeraniza bose mu ikambi y'abagiye gusaba ubuhungiro ariko nayo ni nto cyane ntibari gukwigwamo twashyizeho nk'ikamyo nka zibiri ariko abasigaye bose bari mu ahantu hatandukanye hariho abegeranijwe ku komine hari abegeranijwe mu rukana hariho abari muri ferume yo mu mparambo hariho abari karurama hariho abari kuri zone mu cibitoki n'abandi bari ku ikomine ya buganda n'abandi baraye kuri zone ya ndava izo mpunzi zabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko aho bazegeranije ku bibuga by'umupira kuri komine ku mavuriro no ku mashuri atakintu na kimwe zirengeje bamwe muri abo bigaragara ko bashonje abafise abana bakiri bato bobo babuze ayo bacira n'ayo bamira hano nta mazi ahari nta kazu ka sukume gahari ni ukuvuga turi mu bibazo ibibazo birenze muri buno buzima ni nk'uko tukiri mu yindi ntambara hano ntaho kurara hahari nta mazu turara hanze nta byo kurya dufise ntitugira namba nibyo bibazo dufise eka n'amazi ni ibibazo izo ngorane izo mpunzi zifise aho zashikiye ntizigiye kurangira vuba biturutse ku ngingo zafashwe n'intara ya cibitoke kuko n'uwufise amafaranga ntarekuriwe gufata ihoteri platform imaze gukorana bace twumvikana yuko abajeje intwaro ku mitumba baca bakoresha inama kugira ntagire umuntu n'umwe bemera ko aza kuba mu mihana bose bagende baje hamwe kugira ngo icyo kuba cyose gikorerwe bose bari hamwe ni naho tuvuga ati aho bari bacunga cyangwa bacungerewe ubu rero ntaco bararonka nta mfungurwa nta biki nibo bimenya kutwo bafise ubu bwabo hari n'uwavuga ati nabonye mwuwonzi amufashisha ibyo amufashisha mugabo amwereka ahaja kuja izo mpunzi ziratakambira leta y'u Burundi kuzikura muri ayo magorwa zirimwo nk'uko zabandanije kuvyiganira abakunzi b'ijwi rya Amerika turasaba leta y'u Burundi ngo idufashe kuko turacafise ubwoba bwo gusubira Kongo dufise ubwoba bwinshi cyane kuko muri plene iyo twavuye hari ibibazo byinshi cyane turasabye leta y'u Burundi idufashe nk'abana bayo turabe ibintu bitera bija igihugu cy'u Burundi turagisabye abayobozi batwumvira ikigongo natwe bamwe muri twe turabarundi bavuga tuvukiye kongo gusa nta karangamuntu y'uburundi dufise nimba ata kintu co kudufasha kibuboneke batureke tuje mu miryango yacu mu kurindira ko intambara ihera dusubireyo kuri ivyo bibazo vy'impunzi inyishu yihuta ni imwe nk'uko vyashikirijwe na martin ninteretse umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu hari mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri uno wa mbere mu gisagara ca bujumbura twifuza ko tubahejeje kuraba umwidondoro wabo tuba tubajyana mu makambi ya kure y'igisagara cya bujumbura ari mu ruyigi ari mu rutana ari mu canguzo cyangwa mu ngozi cyangwa mu yinga nayo kubibaza ko intambara iri kwiraba muri kongo ishobora gutuma umutekano w'uburundi uhungabana umushikiranganji n'interetse atabarundi nibareme kuko kirimo abagabo wo kwirinda akavuga ati reka profite ibi bikorera muri kongo sinanjye ntugire akajagari ka uzotubyonga tuzomuvyonga burundi abarundi nibareme duhagaze neza cyane turafise ingabo zikwiye turafise inyamiramabi zikwiye turafise n'abarundi ba e bahabona ata muntu bavuga ati aje kurira ku burundi umutekano uhagaze neza abarundi nibaje ku mirimo yabo mu gihe uburundi buriko burakira impunzi ziva muri kongo zije ziyongera ku zisanzwe ziba mu burundi zigera ku bihumbi mirongo umunani na bitandatu nk'uko vyashikijwe n'umushikiranganji n'interetse hari abandi bantu baba mu burundi bariko barirukanwa umushikiranganji n'interetse yamenyesheje ko abagera kuri mirongo umunani badafise vyangombwa bemerera kuba mu burundi bashikanywe kuva kuri uno wa gatandatu ku mipaka y'ibihugu baje bavamwo mu gihe ku mbuga ngurukanabumenyi abatari bake bavuga ko abanyamurenge bariko barafatwa ku bwinshi umushikiranganji n'interetse yamenyesheje ko mu birukanywe harimwo babiri aca asaba abamenyeshamakuru kwitondera ivyandikwa muri kino gihe avuga ko hanini abirukanye bava muri Kongo, Uganda, Tanzania na Kenya. Yamenyesheje ko ico gikorwa kizobandanya kuri abo bantu bose baba mu gihugu binyuranye n'amategeko. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
desire hatungimana urakoze mu gihe rero haheze iminsi ine abarwanyi ba M23 bigaruriye igisagara ca Bukavu imipaka ihuza ico gisagara n'akarere ka Rusizi mu Rwanda iracugaye biruko mu gihe abanyekongo bagera ku majana atatu uh, aribo bajabutse umupaka wa Bugarama Kamanyura umenyesha makuru wacu Temisocle Mutijima yavugishije bamwe muri abo banyagihugu tunakimbilia ku Rwanda, lakini hivi si tunaenda destination Bukavu kuma famii juu Bukavu anasema hakuna fujo.
tunaca tunamwanga machakula tulikuwa ni bamwe muri aba banyekongo bavuga ko bahunze imirwano irimo kubera mu kibaya cya rusizi ku ruhande rwa kongo aba bari mu ngeri zinyuranye abagabo abagore n'abana kandi urabona ko bahangayitse cyane basoda bamingi barishuka kalunga abasirikare benshi bamanutse kanunga abandi bamanuka ngomo bararasa amasasu menshi cyane buri kanya nyuma bongera kuzana n'abandi basirikare baraza nabo bararasa cyane tukibaza ngo ese ni M23 ariko twe ntitubizi Hivi tunaacha majama, twasize tunaacha imiryango mashamba.
twasize tunaacha amasambu mimea, twasize tunaacha ibihingwa tunaacha ubu chakula, turahangayitse tunaacha nta chakula, cyo kurya batubabarire baduhe amahoro dusubire iwacu tunalomba amani turasaba amahoro gusa turasaba amahoro n'ituze twese tubeho tunezerewe twunze ubumwe ku mupaka wa bugarama kamanyora aba banyekongo barakirwa n'inzego z'ubutegetsi z'u rwanda bakurizwa amabisi ya kwasiteri n'ayabageza ku mupaka wa rusizi ya mbere aho bambukira bajya i bukavu kugeza mu masaha y'igicamunsi cy'uyu wa mbere amakuru twahawe n'abashinzwe abinjira n'abasohoka aha ku mupaka abari bamaze gufashwa n'inzego z'u rwanda kwambuka bajya i bukavu baragera kuri magana atatu na makumyabiri na bane barimo abari basanzwe batuye aha mu kamanyora no mu kibaya cya rusizi ariko hari n'abari mu mayira bava i bujumbura mu burundi cyangwa se mu bindi bice bya kongo nka uvira na karemi iyi mirwano ikaza kubaheza nzira abo ni nka ruwize maronyi wari uvuye kuri kaminuza i bujumbura mu burundi sasa saa tulikuya munjia ya plene ya uvira twe twari mu nzira mu kibaya tuva uvira tuza gusanga inyeshyamba nyinshi za wazarendo n'abasirikare benshi ba frdc barimo bica abantu abandi babasahura bakakwambura buri kimwe tugeze kamanyura imodoka zari zidutwaye abo bazarendo bazambuye abantu batangura kurasa cyane nibwo twahungiye ku mahoteli ariko naho nta kurya nta kuryama abandi benshi baciye ngomo bamwe bapfuye abandi ntituzi iyo bari amasasu yari menshi cyane ku buryo twasabye imana ngo dufashe nibura tubashe kwambuka kamanyura niho ibintu byari bikaze cyane muri aba baturage ntawe ubasha gusobanura abarwana abo ari bo niba se ari ingabo za leta ya kongo nabo bafatanyije bahanganiye na ma makumyabiri na gatatu aha mu kibaya cya rusizi na kamanyora cyangwa se ari abandi gusa uyu mutwe wa ma makumyabiri na gatatu ntacyo uratangaza ku kuba waba ukomereje imirwano aha mu kibaya cya rusizi i bukavu ho bitandukanye no mu minsi ibiri ishize ahanyuzagamo hakumvikana urusaku rw'amasasu kuri uyu wa mbere hiri umutuzo utereye amaso mu bice by'uyu mujyi byegereye imipaka ya rusizi ya mbere na rusizi ya kabiri kuri uyu wa mbere wabonaga ko abaturage batangiye kugenda mu mihanda ahandi naho ukabona bamwe bari mu mirimo hafi y'umugezi wa rusizi ugabanya akarere ka rusizi n'uyu murwa mukuru w'intara ya kivu y'epfo umwe mu isoko z'ijwi rya amerika hibukavu yatubwiye ko ituze rigenda rigaruka ndetse ko na bamwe batangiye gusubukura ibikorwa byabo bya buri munsi Bon, jusque maintenant, il n'y a pas de transport, pas de moto, pas de taxi bis.
kugeza ubu nta buryo bwo gutwara abantu bukora nta moto nta tagisi nta kwiga abana kugeza ubu ntibarasubira mu mashuri twese turi muhira ariko hari bimwe mu bikorwa bikeya byatangiye gukora hari ubucuruzi buto bwo muri za butike bugenda bufungura gake gake bamwe barafungura igice cy'umuryango waza bakaguha ibyo ukeneye hakaba n'abandi nabo barimo gucuruza bafunze bakabiguhera mu idirishya nawe ukabishyura unyujije amafaranga mu idirishya gusa turi aho nta rusaku rw'amasasu rwongeye kumvikana kuva mu ijoro ryakeye kugeza ubu tukizera ko ibintu birimo kugenda bigaruka mu buryo gahoro gahoro Voyons que euh, la situation est en train de se rétablir euh, calmement.
kugeza ubu ariko imipaka ihuza u rwanda n'uyu mujyi wa bukavu irafunze nta bantu nta n'ibicuruzwa byinjira cyangwa ngo bisohoke ntibiramenyekana niba nyuma yo kwigarurira umujyi wa bukavu abarwanyi b'umutwe wa ma makumyabiri na gatatu bateganya gukomeza imirwano yo kwigarurira ibindi bice bigana mu majyepfo y'uyu murwa mukuru w'intara ya kivu y'epfo mu itangazo uyu mutwe w'inyeshyamba uvugwaho gufashwa n'ingabo z'u rwanda wasohoye kuri iki cyumweru wagaragaje ko wifuza ibiganiro bitaziguye na leta ya kinshasa mu rwego rwo gukemura impamvu muzizi y'intambara wahamagariye kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose kuwiyungaho mu rugamba uvuga ko rugamije impinduka mu mitegekere y'igihugu temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temisoke urakoze naho rero muri iyo nkuru yawe twumvise yuko ejo kuwa mbere muri rusange igisagara ca bukavu ciriwe gitekanye bamwe mu banyagihugu bavuga ko bafise ubwoba hari n'abandi yamara bavuga ko batekanye hagati aho abategetsi batandukanye bitabiriye inama igira mirongo itatu n'umunani y'umuryango w'ubumwe bwa afurika yabereye addis abeba muri ethiopie mu mpera z'indwi iheze bagaragaje ko bahangayikishijwe n'ibibera muri congo timu ishimwe yabiduteguriye iyi nama irangiye komiseri w'umuryango w'ubumwe bwa afurika ushinzwe ibibazo bya politiki amahoro n'umutekano bankole adeyoye mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yashimangiye ibyavugiwe muri iyi nama repubulika ya demokarasi ya kongo yaje ku isonga we are expressing grave concern that is what our leaders did on abayobozi bacu bagaragaje impungenge zikomeye ku kibazo kiri mu burasirazuba bwa kongo basaba emu makumyabiri na gatatu n'abayishyigikiye guhita bava mu mijyi yose n'utundi duce bigaruriye harimo n'ikibuga cy'indege kigoma icya kabiri ni ingenzi ko abayobozi bacu bashimangiye ikintu cy'ibanze kuri buri gihugu cy'umuryango wa afurika kurinda no kubahiriza byimazeyo ubusugire ubumwe bwa politiki no kutavogera ubutaka bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo twagaragaje kandi impungenge z'uko kwiyongera kw'amakimbirane ko bitagomba guhinduka intambara yeruye ishobora gusenya no kugira ingaruka ku bikorwa by'ubutabazi ndetse no ku mibanire y'abaturage bo mu karere ikomeje kugaragara nk'idahamye
mbere y'uko ma makumyabiri na gatatu igera i bukavu abaturage baho bamwe bari batangiye guhunga abasirikare ba leta ya kongo ntibigeze bigora barwana na ma makumyabiri na gatatu ngo bayikumire idafata umujyi wa bukavu ubu ku mihanda y'i bukavu haragaragara ituze uretse ko amaduka agifunze gusa hari abacuruza takataka ku mihanda biganjemo abacuruza imbuto abatwara abagenzi kuri moto bavuga ko bafite ikibazo cy'uko nta masitasiyo ya lisansi afunguye ibyatumye bashyiraho ibiciro bishakiye
urugendo rwishyurwaga igihumbi dushobora gusaba amafaranga dushaka kubera ko nta lisansi ihari ubu dushobora kwaka bitanu cyangwa bibiri
nubwo mu mujyi hari ituze ntibibujije ko hari abagaragara basa nk'abari mu rujijo
ubu ntabwo badufite yego buracyahari gusa turabona abantu batangiye gusohoka bagenda buhoro buhoro
abantu bari hanze barasohoka ariko amaduka aracyafunze abashyitsi binjiye mu mujyi nta muntu bahohotera ubanyuraho ntibaguhagarike cyangwa ngo bakubaze ibyangombwa
ubwo ma makumyabiri na gatatu yinjiraga i bukavu abaturage benshi bagaragaye bagaragiye ikamyo yarimo abarwanyi b'uyu mutwe basa nk'aho babishimiye kuwa gatandatu ma makumyabiri na gatatu yasohoye itangazo isaba abaturage kwishyira hamwe bakicungira umutekano ndetse isaba ko abasirikare b'abarundi bariyo bafasha igisirikare cya leta ya kongo fardc basubira mu gihugu cyabo
Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda inkuru imwe ya sport imbere ko duca duhana agahindukira kwa gatanu w'ino ndwi mu Rwanda hazotangura isiganwa ry'amakinga ngarukamwaka rizwi ku izina rya Tour du Rwanda umenyesha makuru mu vya sport Jean Claude Munyandinda adutware gatonya mu mateka y'iri sigano ku mwaduko w'abakoloni n'abamisiyoneri mu rwanda nibwo hadutse uburyo bushya bwo gukora urugendo uva hamwe werekeza ahandi ubusanzwe ingendo zari zimenyerewe ni uguhata inzira ibirenge no guhekwa mu ngobyi ku bari mu myanya y'ubutware mu rwanda rwo hambere amajyambere yazanywe n'abazungu yadukanye amamodoka amapikipiki n'amagare igare ryo hambere ryabonwaga n'umugabo rigasiba undi ushoboye kuryigondera akajya arihekaho umukunzi umugore cyangwa abana bwari n'uburyo bubangutse bwo kwikorera imizigo mu myaka ya za mirongo irindwi karindwi nibwo mu rwanda hatangijwe uburyo bwo gusiganwa ku magare abantu b'intyoza mu guhagurukira amagare ya teregisi sipesiyari cyangwa amatabaro bakagenerwa ibihembo ubwo dukomoje ku birebana n'amasiganwa y'amagare nimureke dufate iyi minota mike tugire ibyo twibukiranya ku isiganwa ry'amagare rizenguruka igihugu turu ry'u rwanda mu ntangiriro ya za mirongo inani amarushanwa yo gusiganwa ku magare yari ataratera imbere ariko hari ibimenyetso byacaga amarenga ko akari kera hazaca uwambaye mbere gato y'uko isiganwa turu ry'u rwanda ryaduka mu rwanda hari hamenyerewe andi masiganwa yashituraga abakunzi b'igare batagira ingano muri yo twavuga turu do kigali yazengurukaga mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru w'u rwanda turu do lest ryaberaga mu cyerekezo cy'uburasirazuba bw'u rwanda isiganwa turu de volca ryanyuraga mu nzira ya gisenyi ruhengeri cyanika tutibagiwe isiganwa ryitwaga asansi sitasiyo de mille colline ryafataga icyerekezo cya kigali butare akanyaru mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'umunani nibwo isiganwa turu di rwanda ryatangiye ryitabirwa n'abakinnyi b'abanyarwanda bonyine umukinnyi wabaye rubimburirangabo mu kwegukanira isiganwa ni celestin ndengeringoma wakiniraga ikipe ya sine elmay yo kwa mayaka turu di rwanda yo mu mwaka wakurikiyeho w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'icyenda yaje yagutse kurushaho kuko ku bakinnyi b'abanyarwanda hiyongereyeho n'abandi bo mu bihugu byo muri kano karere barimo abarundi abanyayuganda abanyakenya n'abari baturutse mu gihugu cyitwaga zayire barimo baka kabuhariwe kimoto serenge na hamisi mobange icyo gihe uwahize abandi akegukana turu di rwanda ya kabiri ni omari masumbuko naho uwatwaye iya gatatu y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda ni faustin marabanyi ibirori byo gutanga ibihembo ku batsinze byabaga ari urukerereza abagenzi kuko aribwo hadutse gahunda yo kwifashisha abakobwa b'uburanga burangaza mu gikorwa cyabaga kishingiwe n'abaterankunga barimo na rumwe mu nganda zakoraga itabi hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe n'umwaka w'ibihumbi bibiri isiganwa turu di rwanda ntabwo ryabaye aho risubukuriwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani iri siganwa ryakinwaga ritagendera ku bipimo mpuzamahanga abanyarwanda baryegukanye ni aburahamu ruhumuriza waritwaye inshuro eshanu adiriyeni yonshuti waritsinze inshuro imwe na bernard nsengiyumva nawe waritwaye inshuro imwe nyakwigendera charles kamanda wigeze kuyobora ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda muri icyo gihe cyo kwishakisha yibukirwa ku muhate we wo kwita kwitangira siporo y'igare mu bushobozi buke bwari buhari umwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda wazanye amatwara mashya muri turu di rwanda kuko aribwo iri siganwa ryashyizwe ku kirangaminsi cy'amasiganwa yemewe n'impuzamashyirahamwe y'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi union cycliste international icyo gihe turu di rwanda yakinwaga ku gipimo cya kabiri n'ibice bibiri umwe mu bari ku isonga muri iyi mpinduramatwara y'isiganwa turu di rwanda ni aimable bayingana wayoboye ishyirahamwe ferwasi mu nshuro icumi ryakinwe abanyarwanda baritsinzemo gatanu valence ndayisenga yatahukanye ikamba ry'insinzi inshuro ebyiri naho jean bosco Usengimana Joseph Areruya na Samuel Mugisha begukana Tour du Rwanda ya kabiri n'ibice bibiri inshuro imwe icyo gihe umukino wo gusiganwa ku magare wari waramaze kwigarurira imitima ya benshi mu banyarwanda aha hari mu isiganwa Tour du Rwanda ry'umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu mu ntera ya Karongi Rusizi mu buzima bwanjye ikintu kinshimishije hari hashize imyaka wenda wenda sinzi na mbere uko byari bimeze ariko najyaga mbyumva ariko none ubu ngubu nibwo nakumva ikintu bita ngo Cruise Tour du Rwanda igiye kunyura mu karere kacu kuva saa kumi n'ebyiri za mu gitondo bose twari turi hano urabona bimaze kuba saa tanu guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda isiganwa turu di rwanda ryongeye kuzamurwa mu ntera rishyirwa ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe kuva icyo gihe umwanya wa mbere wagiye wegukanwa n'abakinnyi baturutse hanze y'u rwanda nyuma y'inshuro esheshatu turu di rwanda imaze ikinwa ku gipimo gishya ikintu gikomeye cyakozwe n'umunyarwanda ni ukwegukana agace kamwe rukumbi k'iri siganwa ubwo moyize mugisha yatsindaga intera ya nyuma ya turu di rwanda y'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri bamwe mu bakurikirana umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda basanga bizasaba imbaraga zidasanzwe bidasanzwe kugira ngo umunyarwanda azashobore gutsinda turu di rwanda ya kabiri n'igice kimwe impamvu batanga ngo ni uko urwego rwa siporo y'amagare mu rwanda rwasubiye inyuma ku buryo bugaragara nyuma y'aho aimable bayingana uyoboraga ishyirahamwe ferwasi aviriye muri izo nshingano jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali jean claude munyandinda urakoze no kuri wowe rero duce dusozera amakuru yacu ya mbere ya kino gitondo dushimire cyane mwebwe mwazindutse muratwumviriza kuri mikoro mari kumwe na diana ninahazwe muhinga bw'ibyuma nadia taha niwe yegeranije amajwi yacu ibiganiro rero byari bihagarikiwe na etienne karekezi bose abo twakoranye bakoze ku izina rya bagenzanje nce ndabipfuriza umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu turaza kongera mu bindi biganiro byacu byo mu masaha ari imbere